muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi abacuruzi bato bato mu mujyi wa gitega baranenga icyemezo cyo kwimura isoko bakoreragamo isoko twari tubufitiye akamaro rwose kuko twasumira hafi none twebwe nk'abantu twari dusanzwe twikeneye tuzoshikayo gute ko atana udufaranga twikinga dufise uwo ni umwe mu batuye mu mujyi wa gitega mu burundi ugaragaza ukutishimira icyemezo cyo kwimura isoko ryabo iyi nkuru n'ayandi avugwa mu rwanda no mu burundi turayabagezaho mu kanya gato abacuruzi bato bato bakorera mu isoko rito riri muri karitsiye ya magarama mu gisagara cya gitega aho ni mu burundi bagiye kwimurirwa mu rindi soko rishya muri karitsiye ya nyabututsi abo bacuruzi abenshi bagizwe n'abagore ndetse n'abagendana ubumuga bavuga ko ubuzima bugiye kubananira kuko aho bategekwa kujya ari kure kandi ko nta baguzi bariyo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana iryo soko rito riri muri karitsiye magarama kw'ibarabara ry'i bujumbura riciye mu ntara ya muramvya ni isoko risumira ko abantu baba mu makaritsiye abamwe abantu benshi kandi ya kera nka magarama yoba bwoga no kwibuka bamwe mu basanzwe basumira muri iryo soko babwije irya amerika ko batagiye koroherwa iyi soko twari tubufitiye akamaro rwose kuko twasumira hafi none twebwe nk'abantu twari dusanzwe twikeneye tuzoshikayo gute ko atana udufaranga twikinga dufise twebwe ku mafaranga twaradusumishije agiye kwiyongera ko rwose bikomeye kandi ubona n'ubukene twari dufise ubudasa buhari mu iryo soko yo ngaho mu gisagara cya gitega no ngaho mu kasoko aha haza ibintu by'abantu bishoreye hajya naho haba hari ibintu by'abantu babiranguye urabona ugurira ikintu umuntu yashoye n'ugurira umuntu yakiranguye ibe usanga zitandukanye n'abana bato bato dushobora kuza kubabwira baze gusoma ntibanabagonge nk'ayo mabarabara muvuga ko bazodushira izanyabututsi kugira ngo turonke uburyo bwo kwideplasa kwideplasa tugiye gusuma biratugora ko yari imaze akamaro kanini cyane natwe tuba ngaha hafi umwanya uwo ari wo wose washobora gusuma akantu umwanya wose ushakiye utiriwe uraja kure ufata ingendo za kure abadandaza bahora bakorera muri iryo soko ahanini baguriyemwo abakenyezi nabo bavuga ko iyo ngingo yo kubimurira inyabututsi ije kubabohera amaboko imugongo tubona yuko bidashobora kutworohera kuva ngaha n'inyabututsi n'abakiriya abakiriya baho ntibatumenyereye kandi natwebwe ni kure tukaca turaba n'ingaruka mbi yo kubera abanyeshuri ukuntu dushobora kubagaburira bagiye ku mashuri dusa agatahe gatoya nta kuntu wubutse umutahe w'ibihumbi icumi hama ngo uduge hari inyabututsi kugira no kugaruka rero turi n'ibihumbi bitatu n'ivyo bitatu watwaye umutahe wa cumi numva ho atanindwi uzokora byinshi mu buzima bwacu tubayemo twabikora ngaha agasabuni iki amakaye y'abana byose byava ngaha kandi rero turi n'ikibazo benshi muri twebwe twari dufise n'ibirimba turiko turakina ivyo birimba rero turiko turakina kugera uyu munsi mwizo ndwi zibiri baduhaye dufise ikibazo c'ukuntu tuzoriha amadeni y'abandi twicaye muhira kano kansoko niko kari kwadutungiye ubuzima bwacu twebwe dufise abana tutabutse kaburimbo baja kw'ishuri rika ngaha hafi aha ku magarama umva tugiye nyabututsi abana tukaba duhevye twosubira kubaraba numva uburyo nabwo urondeye umukozi niworonkayo umuhemba niworonkayo kwiyungurutse uco usanga uriko urahomba rwose twari twabumvise ngo adushira inyabututsi twumvise umenga ntitwohashobora n'abana n'abana ku migongo n'utundi tw'icuko dusize muhemba twobishobora turagoha n'abapfasoni bamwe bamwe benshi bafise ubuzima bubi nk'abagore benshi n'abagabo bafise ugasanga bafise abana babonye abana kano kasoko niko kabatunze kubera abakenyezi benshi baragowe urabona kano gasoko niko gatunze abakenyezi benshi cyane uno musore agendana ubumuga bw'amaguru nawe nyine adandariza muri iryo soko avuga ko yari yanse kuba hasega agahitamo kwiyungunganya adandaza imboga nawe agira ati kandi urumva mukuvuga ko twatawe ugisega kandi mugata mutwirukana ngaha kandi ariho hatubuza yuko twoja gusega benshi urabona turi bimuga kandi haratworohera ko turi bimuga ko dutegezwa hakadukingira kugira ntidusege kandi baja haha n'agaciro leta kabona yuko twe turi bimuga kandi tudasega ndiko ndakora je ndikimuga yaba umutama kaje canke ukiri muto nawe nyirakanshora kandi bikamunezera ko ndiko ndakora nyabututsi noronka umuntu anezera ndiko ndakora nga nk'uku ndiko ndakora ngada anezerererwa abo badandaza barafite icyo basaba ubutegetsi bwa komine gitega twe dusaba yuko baturonderera nk'aha hafi nyene nyene twiga twe turarondera agafuka abana na kuba badukuye ngaha ahari haturereye abana urabona twe baduhumiwe nyene turago badushize kure twari twabumvise ngo adushire nyabutuzi twumvise umenga ntitwohashobora n'abana n'abana ku migongo n'utundi twicuko dusize mu ihemba twabishobora turago twe turashaka ikibanza ca hafi kubera nk'abapfasoni bamwe bamwe benshi bafise ubuzima bubi nk'abagore benshi n'abagabo bafise ugasanga bafise abana babonye abana kano kasoko niko kabatunze kubera abakenyezi benshi baragowe urabona kano gasoko niko gatunze abakenyezi benshi cane mu biro vya komine gitega batubwiye ko bimuye iryo soko mu ntumbero yo kwagura amabarabara yinjira mu gisagara ca gitega mu gihe bariko bitegurira kwakira umurwa mukuru vya politike igitega fidel antoine nsabimana kubw'ijwi rya amerika amashyirahamwe atandukanye ategamiye kuri leta y'u Burundi arasaba umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira uruhare mu biganiro bihuza abarundi kuko basanga umuryango w'ibihugu bya Afurika y'uburasirazuba warananiwe akazi ko gutegura neza ibyo biganiro ibyo bikubiye mu rwandiko bandikiye abayobozi b'iyo miryango vitari nshimirimana uyobora ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu burundi forsk ni umwe mu bashize umukono kuri urwo rwandiko bwana nshimirimana turi kumwe kuri telefoni Ah, bwana vitari nshimirimana muri urwo rwandiko rwa- mwandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye guterres ni iki mwifuza ni iki mumusaba bwana vitari nshimirimana muranyuva vitari uranyuva uranyuva vitari Uh, vitari nshimirimana ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni tuve mu bubirigi tujye mu rwanda abaturage baburiye imirima yabo mu isaranganywa ry'amasambu ryakozwe mu kibaya cya bugarama mu burengerazuba bw'u rwanda bakomeje gutakambira inzego z'ubutegetsi ngo zibarenganure kuko imibereho yabo ikomeje kuba mubi mibi nyuma yo kwamburwa iyo mirima abo bavuga ko ibya- bavuga ko ibyakozwe batanabibona nk'isaranganya kuko hari abari bafite imirima bayambuwe yose uko yakabaye igahabwa abandi batari bayifite ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika timistokle mutijima mu ntara y'uburengerazuba
ni ingeri zose ugiye muri nzahaha ukajya muganza ukajya nyabintare ukajya gikundamvura inkengero zose za bugarama niko abaturage bagiye bibura bakabura imirima yabo kandi irahari mu gishanga wararondora imirenge ituyemo abagezweho n'ingaruka zo gutakaza imirima mu kibaya cya bugarama aho bahingaga igihingwa cy'umuceri ni isaranganywa ryakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe aho aba baturage bavuga ko uburyo byakozwemo batabusobanukiwe ko hari ababaga bafite imirima irenze umwe mu gishanga bakayamburwa ntibasigirwe n'umwe nk'umuntu wari ufite buroke ebyiri cyangwa eshatu yaragendaga bagafata za buroke ebyiri cyangwa eshatu bakazihereza wa muntu udafite n'ahantu na hato ubwo wa muntu wari ufite buroke eshatu akibura ababikoze ni bande ababikoraga ni abasirikari nabonaga babikoraga mu bishanga n'abayobozi mbona ari akarengane da abo baturage bavuga ko imwe mu mirima yahoze ari iyabo ubitunzwe na bamwe mu bayobozi barimo n'abo mu nzego zishinzwe umutekano bayihingisha bakohererezwa amafaranga nyuma y'igihe cy'isarura cyangwa se bakayikodesha abandi baturage hariho ukuntu bashobora kukubwira ati iyi mirima ni iy'umupolisi runaka wibera mu ruhengeri cyangwa se wibera i kigali akaba ari ko bakubwira gusa ariko ikagihingwa ubwo ni ukuvuga niba babahingishiriza badahari ntawe uba ubizi Baba- ba- baba bayifite ariko ntibaba bagaragara mu mu- mu buhinzi nyine cyangwa ukumva ngo ni iy'umuyobozi runaka bigaragara ko n'inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka rusizi zemera ko muri iri saranganya habayemo amakosa hashingiwe ku matsinda zashyizeho agamije gushakisha imirima yatanzwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse hakaba hari n'iyo yatahuye aba baturage ariko bagaragaza ko n'ibonetse batamenya uburyo itangwamo hari ubwo baduhamagaye ngo tugende ku murenge baratwandika biciriyo abifitiye amafaranga nibo bayibona naho kanjye nyine w'umukene w'umutindi hasi uko ba meya bagiye basimburana bagiye baza bakatwizeza ibitangaza ko bagiye gushaka iyo mirima ibarura rikajyaho uko meya agiyeho niko ibarura ri- riboneka ariko ntabwo batubwira ati imirima yabonetse ni makumyabiri mu bantu bari barayibuze nk'ibihumbi bibiri hasigaye igihumbi na magana inani mukomeze mutange amakuru n'abandi bazayibona ubwo duheruka dutanga amakuru aho imirima iherereye ariko ntitumenya abayihawe ari bande mu gihe bagitegereje ko basubizwa imirima yabo ingaruka zo zikomeje kuba nyinshi ndetse ubu bayirebesha amaso gusa nta kindi babikoraho nari mfite boroke ebyiri ariko ubwo nagiye mu mukara sinayibonye n'umurima n'umwe urabona umuntu ufite boroke byibuze buri gihembwe ntashobora kubura n'ibihumbi ijana na mirongo itanu ariko nkanjye ntaho nabona kuko ntaho naba na- na- nyakuye kuko simba nahinze iterambere riradindira ku bantu babuze imirima yabo mu gishanga ni ukudeyadeya nyine tukabona uko turya iyo mbonye ahinga izo boroke ebyiri kandi umurima wanjye cyari igitanda nari ngurira nyikora nabonaho n'ubu ngubu barahinga ngatambuka nyine basa mpanyura ni ukuri ku buryo nza njya gusaba njya gusaba ku muntu wahinze umuceri kandi mparuza umuntu ari guhinga nkitambukira mu gushaka kumenya icyo inzego z'ubutegetsi zivuga kuri iki kibazo ijwi rya amerika yakibajije bwana munyantwara rufonsi utegeka intara y'uburengerazuba adusubiza muri aya magambo turaza kwifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ariko bikwiye ko ah, umuntu wari ufitemo ubutaka ari bwo bumutunze mu gusaranganya ntabwo akwiye kuba ari we wasigara mu gihe wenda agiye wenda ahabwa mu murima afite n'indi mirima imusozi ntabwo abadafite namba ari bo bakwiye gusigara bari banahasanganywe wenda ngo ngewe nari nsanganywe n'imirima imusozi mbarigiye yongeramo imirima kandi n'ubu ikibazo tugiye kukijyamo tukareba noneho ukuri kwabyo neza eh, baba barengana kuko tukabarenganura kugeza ubu nta mubare utomoye utangwa n'ubutegetsi ku bahuye n'iki kibazo cyo kwamburwa imirima muri iki kibaya cya bugarama ariko ba nyir'ubwite ari bo baturage bemeza ko barenga ibihumbi icumi bakaba batuye mu mirenge igera kuri ine yose ikora kuri iki kibaya cya bugarama si ku nshuro ya mbere urusobe rw'ibibazo by'amasambu rugaragara aha mu kibaya cya bugarama kuko mu nkuru ijwi rya amerika iheruka kubagezaho mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka nabwo hari abandi baturage barenga ibihumbi icumi bambuwe uburenganzira ku butaka batuyemo babwirwa ko ari ubwa minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda aba nabo kugeza n'ubu bakaba babutunze nk'intizanyo mu gihe bagitegereje icyemezo inzego z'ubutegetsi zibufatira temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
mu kanya nari mbabwiye ko amashyirahamwe atandukanye ategamiye kuri leta y'u Burundi akomeje gusaba umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira uruhare mu biganiro bihuza abarundi kuko basanga umuryango w'ibihugu bya Afurika y'uburasirazuba warananiwe akazi ko gutegura neza ibyo biganiro ibyo bikubiye mu rwandiko bandikiye abayobozi b'iyo miryango Vital Nshimirimana uyobora ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike mu Burundi FOSC ni umwe mu bashize umukono kuri urwo rwandiko bandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abu- w'abibumbye antonio guterres bwana nshimirimana turi kumwe kuri telefoni Ah, impamvu nyamukuru mwandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye bwana nshimirimana ni iyihe
Eh, murakoze twandikiye eh, umukuru w'umuryango w'abibumbye kugira ngo tumumenyeshe aho amashyirahamwe eh, ahagaze ku byerekeye eh, amatata ari mu burundi na cyane cyane ku mvugo y'uko himirije gutegurwa ngo ibiganiro bizoba ari ibya gatanu kandi bikaba ibya nyuma kandi twebwe tuzi yuko ibiganiro bitarigira bitangura Mm. hanyuma icyo munenga ni iki ah, ku biganiro bindi byabanjirije ibirimo gutegurwa bizaba ah, bita ko aribyo bizaba bya nyuma
ni ukuri twebwe turamenera indakurukumu turerekana yuko eh, ibiganiro bahaye umuryango wa afurika w'ubuseruko ngo bihagararire yuko byawunaniye byarunaniye kubera yuko eh, habandanije amatata akomera kugeza n'aho ibwirizwa shingiro ryatumye amatati yaduka mu burundi rihindukwa uwo muryango ubona kandi eh, ukihorera hanyuma kandi ubwicanyi iterabwoba byose byarabandanije uwo muryango birawunanira yuko wamama Mm. ibi mu bya- mu bikoze mu gihe intumwa z'umuhuza w'abarundi ah, zimaze iminsi zibonana n'abanyapolitike batandukanye baba aba mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri iki cyumweru babonanye n'abanyapolitike baba hanze y'u Burundi ese mwebwe mu mashyirahamwe ah, ategamiye kuri leta mwaba mwaratumiwe muri ibyo biganiro
nta na rimwe twigira dutumirwa kandi birazwi yuko ari twebwe twatanguye kubaza ikibazo cyerekeye eh, gushaka kwegumiza ku butegetsi kwa petero nkuru nziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nitwe twahamagaye abanyagihugu kugira ngo tujye kubyiyamiriza kandi turabirongora kandi turabyemanga kandi uno munsi turanavuga yuko tukavunira urugo isi yose yuko ibyo nkuru nziza yavuze ngo ntazokwitoza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yuko ibyo naho byoba byo yuko bidahagije kugira ngo amakungu ace yibaza yuko ikibazo cy'uburundi kirangiye kuko igihugu cyarasambutse bidasanzwe ku buryo eh, hategerezwa kuba eh, ukwicara abarundi bagasubira kubaka na cyane cyane inzego z'umutekano iz'ubutungane no gutuma abarundi basubira kuba mu gihugu bakumva yuko bafise iteka n'itekane ku bwanyu rero musanga umuryango wa- u- w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba muri iki gihe udashobora gutegura neza ibiganiro mubona byavamo umuti w'ibibazo by'uburundi
ntabyo bashoboye n'ukuri byarabananiye cyane kuko atari uko tubabona bavuga ngo we, ibyo bavuga mu ikebukano mu gifaransa bo bita consultation eh, bama bagira bidahera nta kindi umuntu yovuga yuko bamaze gukora hanyuma kandi byarabonetse yuko batigira bashaka gufata eh, ku rugero rumwe bene amatati ukamengo abari muri leta y'uburundi nibo bene ukuri nibo batanga amategeko nibo bavuga bashobora gutumirwa nibo bemera eh, abashobora kuza kuganira kandi amatata ahuza nyine abo baba bafise ibyo badahuriyeko vitali nshimirimana ni umuyobozi w'ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike mu burundi force ndagushimiye cyane ku bw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika
namwe ndabakengurukiye cyane
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
ikaze ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa nyaburunga muti none uno munsi tugiye kuganira ku biki uno munsi turi tuyaga ivyerekeye amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi y'arusha imyaka cumi n'umunani irigoroye ayo masezerano y'arusha ateweko igikumu n'abanyapolitike b'i burundi bahagarikiwe n'akarere na afurika n'amakungu hakaba hari kuwa mirongo ibiri n'umunani ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri muri iyo myaka yose iheze ayo masezerano yabaye nk'umushinge w'ishigwaho ry'amategeko n'inzego bigenga uburundi ayo masezerano yabaye kandi umwumvikano w'abanyapolitike bamwe muri bo mbere bakanayafata nk'ayakurira amategeko mu gihe ari nayo yakomotseko ibwirizwa shingiro ryo mu bihumbi bibiri na gatanu riherutse guhinyanyurwamwo iryo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ku rundi ruhande hari abanyapolitiki bemeza yuko amasezerano y'amahoro y'iyarusha atajya hejuru y'ibwirizwa shingiro bati uwo wowo ni umwumvikano wa politike usanzwe inyuma y'imyaka cumi n'umunani irangiye ayo masezerano yemejwe n'abarundi yoba yabamariye iki mbega hoho hari utunenge twoba turi muri ayo masezerano canke twibonekeje mu ishyirwa mu ngiro ryayo kazoza k'ayo masezerano ni akahe muri kino gihe intambamyi zishobora kukabangamira zozo zoba ari izihe hokorwa iki kugira ngo ayo masezerano ashyirwe mu ngiro ku neza y'amahoro no kunywanisha abarundi ibyo rero kugira tubice ijya n'ino turi kumwe n'abatumire babiri hari honorable alice nzomukunda arongoye umugambwe adere urunani rw'imvugakuri honorable mwaramutse mwaramutse neza ndaramukije n'abatwumviriza kaze kwa nyaburunga murakoze cyane murakoze namwe turi kumwe kandi na honorable Patient sibomana ni umuvugizi w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse ndabaramukije ndaramukije n'abatwumviriza kandi nibaza ko mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi harimo iprona itavuga rumwe na leta hakabamo n'aba- na fnr ya gwasa urumva na- n'abadasigana handi abavugira ntibavugira uhabwa ugomba kuvugira abadasigana cyane ndabarundi na- murakoze reka kumbure mu gutangura mpere kwa honorable alice nzomukunda mu mugambwe adere urunani rw'imvuga kuri amasezerano yarusha imyaka cumi n'umunani iraheze hari icyo muvuga muti yaratumariye
yego amasezerano y'iyarusha eh, yaragize akamaro yaragize akamaro kuko eh, yarafashije kugira ngo abarundi bashobore kunywana kuko iyi ngorane mu gihe bariko barayaharira ko eh, yari ingorane ya- iri hagati y'amoko cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi ibyo rero bikaba byaratorewe umuti ku buryo uno munsi ndiko ndaraba icyo kibazo cy'amoko nta kigihari kuko uno munsi umuhutu aratambuka akitwa ko ari umuhutu umututsi agatambuka akitwa ko ari umututsi ndetse n'ibyo bintu baba bariko baravuga bishobora kuja mu ngiro bakavuga bati i- i- i- ibyo- ibi- ibibanza bigabanganwa biza kugabanganwa hagati y'abahutu n'abatutsi umuntu bakamurondera bakamwita uko yitwa ibyo kera ntibyari bihari iyo ni intambwe nini yahabaye Eh, ayo masezerano ye yarusha rero ku bijyanye n'amahoro eh, yaje gu- gu- kuhirirwa n'amasezerano yo guhagarika intambara kuko amasezerano ye yarusha ubwayo yonyine ntiyahagaritse intambara ntiyazanye amahoro yonyine kuko eh, yarinze gu- gu- gushigikirwa nuko habayeho ayandi masezerano eh, yo guhagarika intambara yasinywe icyo gihe n'abari bamaze kurangira ku- ku- gusinya ayo masezerano y'iyarusha hamwe rero eh, n'abari ko baragwana n'imigwi yari kiragwana ibyo rero ndibaza yuko ari ikintu gihambaye cyane twashitse ko hanyuma turumvikana kandi n'ikintu kijanye n'iyo gabanganwa y'ubutegetsi kuko muri iryo gabanganwa ry'ubutegetsi rero hagati y'ayo moko naryo nyine ryagiye rirakurikizwa kugira ngo abantu bose biyumve ko barimwo mu butegetsi ibyo rero byarashyizwe mu ngiro birakurikiranwa mugabo eh, ikintu cyagiye kiribonekeza ni uko eh, amasezerano yacu amaze gusinywa abayasinye bahagaze ahanini kuri icyo gisata cy'igabanganwa ry'ubutegetsi gusa eh, ibindi bisata byagiye gushyirwa mu ngiro mu nyuma Eh, ndetse ugasanga yuko niyo hariko haraba ugusaba kuyashigikira usanga biguma bishingiye kuri icyo gisata cy'igabanganwa ry'ubutegetsi hariho rero ibisata byinshi ibintu byinshi byari byarategekanijwe muri ayo masezerano byaragiye mu ngiro Eh, ndetse n'ibya nyuma nyuma byagiye mu ngiro eh, mu ntango z'uno mwaka mu mpera y'umwaka uheze Eh, ku buryo rero biribonekeza yuko hariho intambwe niniya yari yaragize mugabo igihambaye ni uko ibiri muri ayo masezerano byashyizwe mu ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro naryo rikaba ryama ririho eh, ryarashyizwe mu bwirizwa nshingiro mu bihumbi bibiri na gatanu ndetse eh, uno munsi mu bwirizwa nshingiro ryo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nk'uko byari byanditswe yuko iryo amasezerano yarusha ashobora gusubirwa akarabwa neza yuko hageze yuko ibiyagize bi- bi- bihagarara kuya- kuyashyira mu ngiro bararabye rero basanga ibihambaye baravuga bati naho bohindura ibintu mu masezerano yarusha ibintu bijanye n'uko abarundi baguma banywana y'uko bitokorwako ivyo rero Ubwo rero ntibabikomakomye twavuga ko ibikuru biku- ibiri muri ibwirizwa- muri arusha twavuga ko iri muri arusha vyoba biki byarateruwe mu ibwirizwa shingiro uko byakabaye ego niko byahindutse.
byagenze ivyari bitegekanijwe mu- mu ibwirizwa nshi- muri uh, mu masezerano y'iyarusha eh, byarashyizwe mu ibwirizwa nshingiro kuko mu ntango eh, ico gihambaye ico gisata navuze gihambaye nk'uko arico na- nanone bashigishingirako ikintu cotuma haba umutekano muke umu- ukutumvikana ukutanywana mu barundi ko ico kintu bocirinda niko rero vyagenze mu ma- mu bwirizwa nshingiro ry'uno munsi ivyo bintu vyarahagazweko cane kugira ngo ivyo bintu cane cane vyo kugabangana ibi- ibibanza mu moko bigume birimwo kugira ngo Ibwirizwa abantu shingiro rihari- ntibahungabane ibwirizwa shingiro rihari uno munsi ntaco rihungabanya ku ku masezerano y'arusha kubwo nabi- kubwo nabisomye nta ntacu nabonye bihungabanya kuko ba- bayashize ivyo bintu bavuga ko bihambaye bandika ko bihambaye bitokomwakomwa byarashizwemo urakoze honorable tasiana sibomana umuvugizi w'amizero y'abarundi Abadasigana barimo.
hariho ibyo bamaze kuvuga biri eh, biri mu byo arusha yatuma yamariye abarundi hari ibyo muvuga muti nokongera ko
ego bo hariho bimwe shigikiye n'ibindi byinshi bitari byo icyo nahera ko bwa mbere Bitari ni uko byo?
jewe eh, icyo kibazo noki- nokicishura mu bice bibiri kugira umuntu abone neza ingene amasezerano yarusha yagize akamaro canke atakurikijwe canke ariko arasubizwa inyuma Mhm.
ko byose biriho ubwa mbere hoho yaratewe ko igikomo mu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri bisigura ko kuva dushake dufate umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi eh, n'ibihumbi bibiri na rimwe niho byitwa ko bari batanguye kuraba ingene bayashyira mu ngiro haciye hapfa- ha- hamara imyaka itatu aho harakozwe bimwe bimwe kandi bihambaye harakozwe ibiganiro hagati y'umuhari wa gwana
n'ubutegetsi ariwe sende david kandi barashika ku masezerano yo guhagarika intambara icyo cyari gihambaye cyane mu byo bari bishinze muri ayo masezerano icya kabiri barateguye amategeko azogenga igihugu inyuma y'intwaro mfatakibanza aho niho hamwe na rya bwirizwa shingiro honorable Jean Eh, Paul niho Leopold.
harimo na rya bwirizwa shingiro rya itariki cumi n'umunani z'ukwa gatatu mu bihumbi bibiri na gatanu Mhm.
baranashoboye no kumvikana ku ku ngene ba- babisikanya muri iyo ntwaro mfatakibanza urazi ko yarimo ibice biri igice kimwe kirongorwa na perezida buyobe ikindi kirongorwa na perezida domitien ndayizeye murumva ibyo byari ibintu bikomeye hajya mu myaka itatu ntibibaze ngo bari myinshi cyane Tu- turetse ibindi byinshi byaciye bikurikira byo gushyiraho igisirikare gihuriyemo bose bahora mu ishyamba igisirikare cya leta eh, igipolisi uko nyine aho ikibabaje mugabo nagiye ngira ko urwego rw'iperereza ntirwigeze rukorwa kugira barigeze ba- baruraba kandi mu masezerano yarusha bavuga ko ari urwego Uvuze rw'umutekano ntibigeze- uvuze ntibigeze baruraba rwagumyemo Ukuvuga, aba- eh.
rwagiyemo abavuye mu ishyamba Oya, gusa cyangwa rwagiyemo urumva abari kuri leta ntibigeze ba ko baravuga ngo imigwi yo mu nama nshingamateka imigwi izokurikirana ingene ibyo bintu biriko birashirwa mu ngiro ntibigeze baraba nk'akarorero bati urwego rw'iperereza ko bavugamwo ibitigiri byo kungana turavye amoko Mhm.
ibi niko bimeze byagumye uko hanyuma rero ubutegetsi buhindutse ubu rero byaciye biba nk'urwego rw'umugamba ubu rero ibwirizwa nshingiro ruhejeje rihejeje Ariko kubi ivyo ni kuraba ngo rwabaye urwego rw'umugambwe.
Reka Ni ibyo ndakubwira twavuga igituma.
nyine gusa.
Reka ndakubwira igituma.
Mategeko. Eh.
ushatse n'ibitigiri nobiguha si ibintu tunyegeza aha na sena noguha raporo iheruka gusohora yaratanze na niyo na rakomanda kivuga iti murabe mu mu rwego rw'iperereza iyo ni raporo ya sena si raporo ya jewe ni urwego rw'iperereza urwego rw'iperereza rero abahutu gusa bimwe ubu abahutu gusa ubu ni ubw'abahutu gusa rufise ingorane.
kandi nabo nyine ntuvuge ngo ni abahutu ni abamilita b'umugambwe sndd kuko hariho exclusion ethnique politique ni ukuvuga ko hari Ibintu bibi.
ugukumira gufatiye ku Eh, moko.
hariho gukumira gufatiye ku moko muri urwo rwego Mhm.
naho hakaba n'urufatire rwa politiki ibyo byo biriho no mu yandi ma minisiteri ibitigiri twarabitanze n'ibintu byanditse honorable alice nzomukunda kazoza k'aya masezerano y'iyarusha ni akahe Eh, kazoza k'aya masezerano yarusha nk'uko nari nabivuze ko eh, yamaze kuja mu bwirizwa nshingiro yateretswe mu bwirizwa nshingiro kazoza kayo ni uko abandanya akurikizwa muri iryo bwirizwa mu gukurikiza iryo bwirizwa nshingiro ibice byose bijanye n'ayo masezerano igihambaye rero ni uko abantu bokumva yuko ibwirizwa nshingiro ariryo ririko rirakoreshwa mu gihugu ayo masezerano akabaho nk'aho ari i- i- icyo twitwararika kugira ngo dutahure neza icyo bacaranditswemo kiba kiri mu bwizo shingiro umuntu aba atatahuye neza icyo nta- nta- nta- ntariko ndemera ni uko twokwama turi ko turayaharira ko igihe cyose kuko eh, uri kuraraba ingene eh, ibintu byari bihambaye bavuze ko barinda kugumizamwo byari ibyo bijyanye n'igabanganwa ry'ubutegetsi mu moko kandi n'ukuri uri kurabiraba ni nayo ntumbero niyo ntango nkomoko eh, y- y'intureka zagiye ziraba mu gihugu n'icyo gihe hari ndahaja ku- kuganirwa eh, yarusha byari bivuye yuko eh, habaho eh, gusabikanywa nabi k'ubutegetsi hanyuma hakabaho n'inzego ziharijwe n'ubwoko bumwe na cyane cyane muri ibyo by'umutekano
arakoze jerome niyo nzima waduteguriye ikiganiro kwa nyaburunga aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kugeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika